twariko turakorera ngaha abantu benshi bakomeretse n'abo dukorana ngaha ayo barashika cumi canke icenda gutyo bakomeretse n'ayo maeka etwe tubandanyije duko uwo ni umuntu wari kuri sitasiyo ya lisansi mu kamenge wabonye igisasu cya gerenade giturika muri ako gace mu kanya gashize iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu kanya nubwo hari igikorwa cyo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabirekuriwe n'amategeko ibigwanisho biracariho uyu we ni uwungirije umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yumvikanisha ko igikorwa cyo gukura ibirwanisho mu banyagihugu kigikomeza iyi nkuru nayo hamwe n'izindi twabateguriye zirimo isiganwa ry'amagare mu Rwanda turaza kuzigarukaho mu kanya tumuve ku maradiyo yanyu tubagezeho noneho amakuru avugwa hirya no hino ku isi videwo nshya yitiriwe umutwe wa eta isiramike iraburira ko ishobora kugaba i washington igitero nk'iki pari iyo videwo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa mbere irakanga ibihugu bifite uruhare mu bikorwa bya gisirikari ku barwanyi b'uwo mutwe umuntu uvuga kuri iyo videwo yatunze agatoki by'umwihariko ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yagize ati ku bihugu byose byagize uruhare muri uyu mugambi mu munsi umwe cyangwa se nyuma yaho bazibonera nk'ibyabaye mu bufaransa ati ubu tumaze gusenya ubufaransa mu gikari i paris turarahiye mu izina ry'imana ko tuzashwanyaguza amerika mu mutima wayo i washington ijwi ry'amerika ntiryabashije kubona amakuru yigenga ku mwimerere w'iyo videwo abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika ntacyo bayivuzeho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yavuze ko ibitero by'i paris byari agahomamunwa kandi bisubiza inyuma urugamba rwo kurwanya umutwe wa eta isiramike ariko yashimangiye ko byaba ari ikosa kohereza ingabo za amerika zirwanira ku butaka mu burasirazuba bwo hagati kurwanya uwo mutwe w'abarwanyi wa eta isiramike iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu kanya hamwe n'ibindi perezida yavugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu ibihugu bihuriye mu itsinda g abantu byibura barindwi bishwe mu murwa mukuru wa somaliya bahitanywe n'uruhererekane rw'amasasu hagati y'abasirikari n'abataye ibyabo bari mu nkambi ababonye ibyabaye bavuga ko iryo rasa ryabaye kuri uyu wa mbere ubwo abantu bari mu nkambi bari batonze umurongo bagiye gufata amakarita abahesha ibiribwa umwe mu umwe mu batuye muri iyo nkambi habiba abdirahamane yabwiye serivisi y'igisomari y'ijwi ry'amerika ko umusirikari yagerageje gukura abantu mu murongo bituma haba impaka zavutsemo kurasa umukozi wo mu bitaro by'imogadishu yavuze ko abapfuye barimo umwana w'amezi icyenda n'umukambwe w'imyaka mirongo inani n'itanu abantu byibura icumi bakomeretse amapfa yabaye urudaca n'urugomo ruhoraho byatumye abantu babarirwa muri miliyoni nyinshi bakenera imfashanyo y'ibiribwa muri iyi myaka ishize mu gihugu cya somaliya dukomeze tubagezaho andi makuru havugwa hirya no hino ku isi ku mugabane w'afurika nanone abanyangora cumi na barindwi baregwa ni umutwe w'inyeshyamba barerwa gukora umutwe w'inyeshyamba no guhirika ubutegetsi bitabye urukiko i rwanda ku birego imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko byerekana ukuntu guverinoma itihanganira abatayivugaho abo batavugaho rumwe abayivumbuyeho abategetsi bataye muri yombi impirimbanyi z'urubyiruko mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'uko bateraniye mu nzu y'ibitabo kugira ngo baganire ku gitabo cyitwa from dictatorship to democracy bivuze kuva ku butegetsi bw'igitugu kujya kuri demokarasi uwunganira abo baburana yabwiye urukiko kuri uyu wa mbere ko ibyo birego byagombye guhagarikwa kubera ko nta tegeko na rimwe bishe kandi ko bavuga ko icyo umuntu ashatse kuvuga icyo umuntu ashatse ari uburenganzira bemererwa n'itegeko nshinga umuryango amnesty international wise urwo rubanza akumiro k'ubutabera kandi n'umwe mu miryango myinshi irengera uburenganzira bwa muntu isaba guverinoma kurekura izo mpirimbanyi no kubakuraho ibyaha urwo rubanza byitezwe ko ruzagereza ku munsi wa gatanu ingabo za israeli zarashe zica abanyepalestina byibura babiri nyuma y'uko ubushyamirane bwadutse hageragezwa gusenywa inzu bivugwa ko hari umuntu wagabye igitero mu ntara yigaruriwe ya si jordaniya igisirikare cya israeli kivuga ko abanyepalestina amagana bateye amabuye n'amabombe ku ngabo zishinzwe umutekano bituma nabo barasa kuri uyu wa mbere ku nkambi ya garandiya iri hafi ya ramara abategetsi ba israeli bavuga ko batangiye gusenya amazu y'abanyepalestina bakekwaho kuba bagaba ibitero muri israeli inzu yari yibasiwe ni iya mohamed abu shahin waregwaga kuba yararashe akica umunya-israeli dani gohen mu kwezi kwa gatandatu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi ni gahunda tubagezaho kuri radiyo yacu muyumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu turi no kuri facebook no kuri twitter ijambo radiyo yacu dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abantu batanu baraye bahitanywe n'amasasu yumvikanye muri iri joro ryakeye mu bice bitandukanye by'umujyi wa bujumbura mu hatewe harimo n'urugo rw'urongoye igisagara cya bujumbura Fredy mbonimpa umubare w'abakomeretse ntabwo wari wamenyekana wakomeje kwiyongera biturutse ku magrenade yatewe mu masaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa mbere hirya no hino mu mujyi wa bujumbura umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse adufitiye inkuru irambuye
uwo mutekano warayihungabanye mu makomine yose uko ari atatu agize igisagara ca bujumbura muri komine ya muha umutekano wahungabanye muri zone ya musaga ahari ikirindiro c'igipolisi hafi y'aho bita kwa vyisi mu gipolisi bavuga ko hapfuye umupolisi umwe uwundi arakomereka ariko amakuru ava muri bamwe abanyamusaga batashimye ko tubafata amajwi amenyesha ko hoba hapfuye abarenga babiri muri komine ya mukaza naho muri zone ya bwiza haratewe na cane cane ku kabare kitwa escotis uyu ni umwe mu bakozi bakora muri ako kabare twagiye twagiye twumva twese twari ngahanyi twese dukora akazi twari dukorera ngaha nyene tubona haza imodoka itukura kirahagarara cyava abantu batatu bafite inko baca batangura kurasa dutanga gushwiragira nyine turiruka hariho n'abapfuye n'abakomeretse ngaha baca batumbira nyine ngaha esikotise baje kurasa baca basubira mu modoka baca barasubira inyuma muri ico gitero harapfuye abantu bane muri bo harimo umunyezamu abandi nabo uko ari batatu igipolisi cemeza yuko ari abagwanyi Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'igipolisi hariho rero n'abatatu muri izo nkozi z'ikibi bitavye imana aha ni mu bwiza babiri nabo barakomereka naho aba batatu bitwa n'igipolisi ko ari inkodi z'ibibi uyu mukozi wo muri Escotis arabibeshuza aho avuga ko babiri muri abo ari abantu bari basanganwe ndetse banakorana eh nabo muhira vraiment n'abanyagiteka nka twe twakorana nyine ngaha ibintu by'amafiriti babarase nyine bariko baraserva mwo narinzi tuva hamwe niwe bita Mathias yahwereye vraiment niwo mu miryango niwo muhira vraiment ubundi nawe nyine n'umunyagiteka yitwa Bosco nawe nyine yakorera yakorera muri Villa kuri Boucher Nouvelle nawe bamwicaye nyine ngaho nyene mu gipolisi bavuze yuko hishwa inkodi z'ibibi ata bari inkozi z'ibibi vraiment ko twakorana nyine ngaho kazi aho nyene muri komine ya mukaza zone rohero urugo rw'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa rwaratewe nk'uko vyemezwa na pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi aho avuga ko hatewe igerenade zibiri n'igisasu citwa slim kitahavuye giturika ariko atari inzu yononekaye n'imiduga imana yarakinze ntawe vyahitanye muri komine ya nahangwa naho nyene muri zone ya cibitoki muri quartier mutakura mu gipolisi bamenyesha ko hari abapolisi batewe igerenade maze bane muri bo baca barakomereka ivyo bitero vyabandanije no kuri uno wa mbere mu masaha y'imbere ya saa sita ahate hatewe naho bita kuri gare du nord mu Kamenge ahandi nyene hatewe mu Kamenge ni ruhande y'inyubako ikoreramwo zone ya Kamenge hose hamwe hakometsa abapolisi bane n'abasivile babiri nkuko vyemezwa n'igipolisi ahandi hatewe grenade zibiri ni mu Buyenzi imwe muri izo grenade yatewe iruhande y'isoko yo mu Ruvumera iyindi nayo yatewe ku ihuriro ry'ibarabara iva mu Ruvumera rija aho ihinguriro ry'ibinyobwa brasserie rikorera mu gipolisi bavuga ko atacononekaye yamara abayibonye bavuga yuko hari abantu bakomeretse yakubitiye nko ku metero zitandatu gutya hariya twe twariko turakorera ngaha abantu benshi bakomeretse nabo dukorana ngaha aye barashika barashika cumi cyangwa icyenda gutyo bakomeretse n'ayo maekara twe tubandanyije dukora abapolisi baciye baza ari benshi abahitanwe n'amaekara baca barabatwara isoko yugaye nk'amasaha abiri kubera muri uwo mwanya wa saa tanu n'inusu isoko yuguruye ubu nyene mu bisanzwe si ubwa mbere batera ni- hariho n'iyindi yaheruka guterwa hajya kuri sitasiyo nyene ku mwanya tukiriho tubona ko imana ari ikinze gusa ntituzi umunsi n'isaha kuko n'ubundi rurebe benshi rureba ariya anye natwe ruta tubibagiye mumenya ko muri komine ya musaga hari umunywanyi wa msd yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu amasaha make imbere y'uko ipolisi y'igipolisi yo kwa vyisi itegwa abari bamuzi bavuga ko yabonetse cyane muri ya myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza aho nyene ku musaga hatewe igerenade zibiri amakuru adushikira avuga ko atacahononekariye kiretseho hazindutse harafatwa abantu kivunga mu bafashwe hakaba harimo umukuru wa quartier gasekebuye n'undi umwe mu batwari batanu batowe ku mutumba ivyo bitero vyose hamwe bibaye inyuma y'indwi iheze leta yatanguye isekeza ryo gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batafitiye uburenganzira umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye atanga insiguro ko izo nkuru zumvikana kubera ko ibigwanisho bitarahera abanyagihugu nubwo hari igikorwa cyo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabirekuriwe n'amategeko ibigwanisho biracari kuvuga ko hariho abakibisigaranye banashimye mbere no guca baza- bavyerekana ko babisigaranye abo rero abajejwe umutekano bariko barabakurikirana kugira ngo wowe wese afise ikigwanisho atakirekuriwe n'amategeko acakwe hanyuma afatwe ashikirizwe ubutungane ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika fidelite urakoze kuri iyi nkuru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu mpera z'icyumweru gishize ku wa gatandatu yagejeje ijambo ku barundi yabibukije ko igisubizo cy'ibibazo byabo kiri mu biganza byabo asaba ibiganiro by'amahoro no gukorera hamwe kugira ngo impagarara ziri mu gihugu zihoshe abarundi bagire amahoro wirinyamitwe ni umuvugizi wa perezida w'u Burundi yavuganye arimo kuvugana na mugenzi wacu frederic nkundikije muri aka kanya nagira ngo eh, frederic nguhe umwanya mutubwire uko bakiriye ririya jambo rya perezida obama urakoze eugenie muri aka kanya nyine turi turavugana turi kumwe na wiri nyamitwe n'umuhanuzi eh, mukuru muri perezidansi y'uburundi mwiriwe neza mushira nawe wiri nyamitwe
mwiriwe ndongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza bari mu Burundi n'aha- no mu makungu yego tukivuga cyane kuri iryo jambo perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yashikirije kuri videwo agashikiriza abarundi nashaka mutubwire ku ruhande rwa leta iryo jambo mwaryakiriye gute
eh twaryakiriye neza murazi yuko uburundi butabuze abagenzi butabuze inshuti iyo rero eh, nk'umukuru w'igihugu ca amerika agize ati barundi barundi kazi ndabaramukije amahoro eh, hanyuma akagira ati igihugu canyu ni ciza ni igihugu c'amata n'ubuki eh, nimugerageze murabe ingene mucubaka murumva yuko eh, ivyo vyifuzo eh, n'iryo jambo dutegereza kuvyakirana eh, kamwemwe E, yarateye akamu kandi mushira nawe wiri nyamitwe gasaba ko abanyapolitike cyane cyane leta y'u Burundi yo kwemera ibiganiro bibera hanze y'u Burundi kugira ngo eh, ikibazo c'intureka politike kirangire mu Burundi leta y'u Burundi riteguriye kuja muri ivyo biganiro hanze y'u Burundi
Eh, rega nagira ngo yabishikirije ariko yumvise ibyifuzo bya leta y'u Burundi murazi ko leta y'u Burundi yamwe ivuga yuko yifuza yuko abarundi baja hamwe bakaganira bakayaga bagatorera eh, umuti ibibazo by'u Burundi biciye mu biganiro murazi yuko rero n'umugwi ujejwe gutunganya ivyo biganiro uhari murumva rero yuko eh, iyo umukuru w'igihugu ca Amerika yumvise ivyo byose akagira ati ahubwo nimuje mu biganiro ako kamo gategwa abo bariko bararasa abo bariko barica abantu ah, batagira mm, ata- ata- ataco bazira ah, gategwa abo o, ah, banse amatora kugira ngo bashobore kumva yuko inzira itomoye yo gutoranyisha ibibazo vy'u Burundi ari eh, ibiganiro atari eh, kuja oh, ku- kumara abantu umuntu akoresheje amagrenade cyangwa akoresheje inkoho yica abantu ataco bazira Eh, ako kamo perezida wa leta z'ubumwe za amerika barack obama yagateye ku munsi wa gatandatu mu gitondo abarundi bose ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe n'amakuru avuga ibitero vyabaye mu makaritiye atandukanye y'uburundi eh, ivyo mubiha insiguro mbi.
Eh, nabatumvise ako kamo murazi yuko tuba tumaze indwi turi mu gahengwe mugabo hariho eh, intagondwa kujya bateye mu bufaransa bakica abantu hari intagondwa zigaragaza eh, kwica abantu hano mu burundi muri kenya muri somaliya mu bufaransa amerika n'ahandi ivyo rero ni ibintu vyo gutera ivyatsi ni abantu eh, bamye bagenzwa n'agatima k'ukonona ako rero abo rero n'abatumvise izo mpanuro bahabwa n'abategetsi barongoye igihugu cy'uburundi abarongoye amerika abarongoye ishyirahamwe mpuzamakungu n'abandi wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye
nanjye ndabashimiye
bwanaburi nyamitwe na frederic nkundekeje turabashimiye tunyarukire noneho muri turukiya harimo kubera inama y'abakuru b'ibihugu biri mu itsinda g20 perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama avuga ko ibitero by'i Paris mu bufaransa byari agahomamunwa kandi bisubiza inyuma mu ru- bis- ibintu mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa leta islamique ariko kandi yashimangiye ko byaba ari ikosa kohereza ingabo za amerika zirwanira ku butaka mu burasirazuba bwo hagati kurwanya uwo mutwe w'abarwanyi ba leta islamique Etienne Karekezi tubwire ibindi bivugwa na Perezida Ova- Obama ibyo yavugiye mu nama y'ibyo bihugu by'itsinda G20 Eh, nibyo Eugenie twibutse abatwumva ko iyi nama ihuriyemo abakuru b'ibihugu benshi b'iri tsinda ry'ibihugu makumyabiri G20 uretse birumvikana perezida w'ubufaransa François Hollande kubera ko afite ibibazo bikomeye mu gihugu cye mu ijambo yavuze mu gu- muri iyo nama y'ubukungu y'itsinda ry'ibihugu makumyabiri perezida Barack Obama yasobanuye ku buryo burambuye impamvu leta zunze ubumwe za Amerika ikora ibitero muri Turkiya muri Iraq ahubwo na Syria mu rwego rwo kugira ngo ifashe abarwanyi bahanganye n'umutwe wa Islam- wa Islamic State Eh, Perezida Obama yavuze ko Amerika ishobora kohereza abasirikare ibihumbi mirongo itanu bo kurwana ku butaka muri Siriya kugira ngo ngo bahashye babarwanyi b'umutwe wa Eta Islamique. Mu magambo ye, Perezida Obama yagize ati
But what we do not do, what I do not do, is to take actions either because it is going to work politically or it is going to somehow ati In the icyo abstract, ntakora America- icyo ntakora nka perezida ni ukudafata ibyemezo byakumvikana gusa mu buryo bwa politiki cyangwa se byagaragaza ko leta zunze ubumwe za amerika yihanukiriye mu byo ikora cyangwa se ko perezida obama ubwe yihanukiriye yongeyeho ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo amerika igire umutekano urambye ati uburyo dukoresha nibwo bw'ukuri perezida barack obama kandi yasobanuye ko atigeze aha agaciro gake nk'uko bamwe babyumvise aha agaciro gake ingorane ziterwa n'umutwe wa eta islamique haba muri amerika n'ahandi ku isi yasobanuye agira ati niba ufite abantu bake bifuza kwiyahura bashobora kwica abandi bantu benshi cyane hirya no hino ku isi
urakoze cyane Etienne Karekezi kuri iyi nkuru tugejejeho ubwo noneho dusubire mu Rwanda turebe nibi- n'andi makuru harimo kuvugwa mu Rwanda aho ubushinjacyaha bwasabiye kapitene David Kabuye wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda igifungo cy'imyaka cumi n'itanu ku byaha hakurikiranyweho birimo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye kabuye david yagejejwe imbere y'urukiko rukuru kuri uyu wa mbere yambaye imyenda y'abagororwa bo mu rwanda nta musatsi afite ku mutwe usibye umwunganizi we n'uruhare rw'ubushinjacyaha rwari mu rukiko yari kumwe na bake bo mu muryango we bari baje kumva urubanza david kabuye akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bibiri birimo ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no gutukana mu ruhame umushinjacyaha ruberwa bonaventure yavuze ko david kabuye akurikiranyweho gukora ibyaha bibiri ubwo yari afungiye muri gereza nkuru ya kigali kabuye ngo muri gereza yemezaga ko imirambo yari iherutse kuboneka mu kiyaga cya rwera ari iy'abanyarwanda bagiye bashimutwa hirya no hino ndetse abatangabuhamya bagashinja kabuye kuba yaravuze ko ibyavuzwe muri filime mbarankuru the rwanda and told story ari ukuri david kabuye we yemeza ko abatangabuhamya bose bamushinja bamubeshyera yabwira urukiko ko ibyo ubushinjacyaha bumurega ko yabivuze akiri muri gereza bitari gushoboka ko akora ibyo byaha ari muri gereza ngo bamureke asohoke kuko yari arangije igihano cy'amezi atandatu yari yarakatiwe azira gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko david kabuye yavuze ko muri gereza harimo inzego kuva ku rwego rw'umudugudu kugera hejuru nk'iziboneka mu gihugu akemeza ko ibyo aregwa iyo aba yarabikoze koko atari gusohoka muri gereza ahubwo yari guhita akurikiranwa david kabuye yanenze cyane imvugo z'abatangabuhamya bamushinja avuga ko abantu bamushinja ari abahamwe n'ibyaha cya jenoside ko nta kuntu batagambanira uwayihagaritse yemeza ko ibyaha byose ashinjwa yabihimbiwe kabuye kuva yakongera gufatwa mu ntangiriro z'uyu mwaka yakunze kuvuga ko yazize raporo yasohoye ku mikorere ya gereza yari afungiyemo ubucuruzi bukomeye hagati y'imfungwa na bamwe mu bayobozi b'iyo gereza ngo binjize akayabo k'amafaranga muri iyi raporo kabuye yavugaga ko mu bakora ubwo bucuruzi harimo abakatiwe burundu y'umwihariko bamwe ngo bakaba bafite za banki zikomeye muri gereza farumasi no kwishyuza telefone ku mugore ushaka guhamagara hanze ya gereza yanatanze urugero ko muri ubwo bucuruzi ipaki y'itabi igeze ku mafaranga ibihumbi cumi na bitandatu iyi raporo kabuye avuga ko yayikoze agira ngo yereke abayobozi ko muri gereza hari imikorere idahwitse ngo ibashe gukosorwa ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka cumi n'itanu david kabuye nta kintu yigeze atangaza ku gihano yasabiwe uretse ko byagaragaraga ko yabaye nk'utunguwe n'ibyo bihano urubanza rupfundikiwe david kabuye yari amaze amezi agera ku icyenda afunzwe nyuma y'aho yari yarekuwe mu ntangiriro z'uyu mwaka arangije igihano cy'amezi atandatu ku cyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko yari yahamijwe yongeye gufatwa nyuma y'iminsi itatu gusa afunguwe kapiteri david kabuye yari umusirikare mu ngabo z'igihugu ubu akaba yarasezerewe yakoze imirimo inyuranye akaba ari umugabo wa leta na koroneri roza kabuye nawe wasezerewe mu gisirikare we yamenyekanye mu mirimo myinshi irimo kuba yarayoboye umujyi wa kigali akaba yaranayoboye porotokoli y'umukuru w'igihugu urukiko rukuru rwanzuye ko isomwa ry'urubanza rizaba tariki ya cumi na gatanu ukuboza uyu mwaka ku isaha ya saa munani za kumanywa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta urakoze cyane tugaruke ku makuru yerekeye ibitero by'iterabwoba byabaye i paris mu bufaransa hashize iminsi ibiri mugenzi wacu oriane tangishaka yavuganye na madame ntahomvukiye monique ni umurundikazi ukorera ku ivuriro riri hafi y'ahabereye kimwe muri ibyo bitero bakaba hakaba harapfiriye abantu barenga ijana iryo vuriro ryitwa centre medicale psychiatrique paris cumi na rimwe rifasha abantu bafite indwara zo mu mutwe tura uh, aramubaza rero uko ibintu byifashe muri kino gihe nyuma y'ibyo bitero abantu bagana iryo vuriro uko bifashe ndetse n'abaturiye hafi y'iryo vuriro
uyu munsi amashuri yuguruye n'amadispensere yuguruye ndacyari ku idispensere uyu munsi twaronse abantu batari bake baza bafise ubwoba ku byo babonye byo bumvise abenshi abafise igihababo kirekire bose bafite ubwoba kuko n'ibintu bisa n'ibyabahwikiye kandi bakibaza bati none bizogenda gute byaheze bihereye aho cyangwa turacyarindiriye ibindi kuko hapfuye abantu benshi abantu barenga ijana na mirongo itatu n'abandi bakigwaye bakiri mu bitaro ibitero ntibyatora abana batama abashaje uwo ari we wese byaramuhitana nta n'umwe yari abyiteze mukora mu biro by'ivuriro bifasha nk'uko bivuze abantu bafise ingorane mu mutwe ingorane zo kudashobora kwihangana bafite ubwoba bwinshi cyane uno munsi wa mbere nyuma y'iyo minsi ibiri muvuze ko mwuguruye igitigiri cy'abantu muronka mubona cyifashe gute cyiyongereye cyane rwose kuva biteye hariho iserire ifasha abo igihababo kirekire n'ababuze yaciye yugururwa haciye haba abaganga b'abapsikiyatire n'abapsikologe baciye bajya hamwe barugurura isantre yakira abo bantu bose bakabahumuriza bakababwira cyane cyane uko bokwifata hariho n'ibyandiko amajuruno yandika avuga ukungene bugerageza gutsindagira umutima gutsinda ubwoba muri hehe neza na neza ugereranije n'aho ibyo bitero byabaye by'iterabwoba jewe aho nkorera ni kuri aveni de la repubulike naho ni haruguru gato ya place de la repubulike amabarabara menshi notama sharone notama robata ni muri iyo arondisema niho byabereye niho iyo dispansere yacu iherereye muri rusange urabye mu mametro mu za gari ya moshi arizo za train na metro abantu ubona bafise ishavu bafise ubwoba ni igiki kiruta ikindi ubona bafise muri aka kanya bafise ubwoba kuko icyo kintu cyarabahwikiye kandi n'ubu baguma bibaza bati none byaheze bizogenda gute kuko batubwira ko abo bagizi ba nabi bafashwe mugabo hari abandi bakiriko bariruka bari mu bubirigi none leta ikora iki kugira ngo ifate bose ese igisoda twiswe n'ubundi twari dusanganywe igisoda kiri ku bigo bikuru bikuru byari byatewe mu kwezi kwa mbere none bigenze gute ngo dusubire gutegwa kandi twari dufise abasoda bariko baragendura akarere ka paris ibyo nibyo biteye ubwoba ubwoba bakongera bagasaba yuko leta yoshimika ikatuza ibyo bitero Ngo, madame ntamvukiye monica ipari mu bufaransa hafi y'aho ibi bitero by'iterabwoba byabereye turagushimiye cyane gufata aka kanya ko kuvugana natwe murakoze nawe ndagushimiye nanjye Oriane ku makuru ya siporo uyu munsi kuwa mbere isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryakomereje mu ntara ya Nyagatare ku ntera ya Nyagatare Rwamagana uwayegukanye ni umunyaeritrea Debeseye Mekseb wo mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage gusa umunyarwanda Jean Bosco Nsengimana niwe ucyambaye umupira w'umuhondo Jean Claude Munyandinda adufitiye amakuru
isiganwa ry'amagare mpuzamahanga turu ry'u rwanda ryatangiye ejo ku cyumweru rirakomeje amakipe cumi n'ane yaturutse imihanda yose arashishikaye nyuma y'agace ka mbere k'umusogongero uyu munsi hatangiye intera nyirizina abasiganwa bazindutse mu gitondo cya kare bagiye gutangirira i nyagatare urugendo rwaberekeje i rwamagana rureca n'ibirometero ijana na mirongo itatu na bitanu iyi ntera ya mbere yihariwe n'abakinnyi b'abanyaeritereya kuko biganje mu myanya ya mbere uwitwa Debesay Mexeb usanzwe akina mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage ariko akaba ari umunya-Eritrea niwe waje ku isonga muri iyi ntera ibirometero ijana mirongo itatu na bitanu abinyanyagira mu masaha abiri iminota mirongo itanu n'amasegonda cumi n'ane ku mwanya wa kabiri haje uwitwa Teshome Melone wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea nawe uwa gatatu aba Aron Debretion nawe w'umunya-Eritrea umwanya wa kane wabaye uw'umunyarwanda Joseph Biziyaremye wo mu ikipe y'Akagera Jean Bosco Nsengimana wegukanye umwanya wa mbere ejo ku cyumweru muri prologue uyu munsi yabaye wa karindwi ibi ngibi ariko ntabwo bimubuza kuba ari we ukiri imbere muri rusange akaba yambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ku wa kabiri urugendo rugomba gukomeza aho intera ya kabiri izatangirira mu mujyi wa kigali kuri stade amahoro i remera ikarangirira mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo abasiganwa bazakora urugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri amakipe cumi n'ane niyo yitabiriye iri siganwa turu ry'u rwanda ribaye ku nshuro ya karindwi kuva ryashyirwa ku rutonde rw'amasiganwa mpuzamahanga ayo makipe yaserutse ni karisimbi akagera na muhabura yo mu rwanda ikipe ya eritrea afurika y'epfo etiyopiya kenya misiri maroke hote savuwa yo mu bufaransa bike aid yo mu budage global cycling yo mu buholandi meble de carte yo mu busuwisi na novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika yari claude munyandinda i kigali
tubabwire muri make noneho amakuru twabagejeho mu kanya mbere y'uko dusezeranaho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama avuga ko ibitero by'ipari mu bufaransa byari agahomamunwa kandi bisubiza inyuma urugamba ku barwanya umutwe wa eta islamike ariko yashimangiye ko batazacika intege iyi videwo nshya yitiriwe umutwe wa eta islamike iraburira ko ishobora kugaba igitero i washington nk'iki pari iyo videwo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa mbere iramagana rero ikanga ibihugu bifite uruhare mu bikorwa bya gisirikari ku barwanyi b'uwo mutwe abantu byibura barindwi bishwe mu murwa mukuru wa somaliya bahitanywe n'uruhererekane rw'amasasu hagati y'abasirikari n'abantu bataye ibyabo bari mu nkambi nshuti twari kumwe muri uyu mwanya aha niho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri keri nashwa nafatanije na fatuma karara mwari kumwe kuri mikoro na eugenia mukankusi tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.